iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese mwumva radiyo ijwi ry'amerika ndabaramukije mwiriwe neza ubu ni turi muri studio ya karindwi hano ndi kumwe na mugenzi wanjye Oriane Tangishaka turabagezaho rero amakuru mu kanya yerekeye Burundi ariko turakurikizaho n'ikiganiro muri Isanga buri muri aka kanya Oriane amakuru avuga ku Burundi nayahe urakoze cyane Eugene Mukankusi ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa, mbere, kwa kabiri niho abarundi bazohimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza yashikirije ijambo abarundi bimwe mu byo yashikirije ni uko uwo munsi ugeze abarundi bari mu biyago bigamije kubafasha gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu muri iki gihe
duhimbaje uyu munsi mukuru w'umwe mu gihe abarundi baherutse gushikirizwa indongozi bitoreye ubwabo twisunze kubwizwa shingiro amasezerano ya arusha nayo guhagarika intambara burundu izo nzego zose zikaba zihurikiyemwo abagabo n'abapfasoni bakomoka mu bwoko bwose mu ntara zose mu migambwe myinshi no mu madini yose umunsi mukuru ubumwe bw'abarundi tuwuhimbaje kandi mu gihe hagati mu gihugu hariko haraba ibiyago bihuza abarundi bose ngo baje inama n'ingingo bibera ku bibazo bya politike imibano iterambere ibijanye n'amara n'umutekano ibijyanye n'ibwirizwa shingiro amasezerano yarusha yo guhagarika intambara burundu n'ibindi kugira ngo byicarigwe kandi bitoregwe inyishu zirama gutyo ubumwe bushizeho gukomera no gusimatara no hanze y'igihugu nyene ibiyago bihuza abarundi byaratanguye kandi bizobandanya kuko ingendo yo kuja inama n'ingingo ariyo na ntaryo twani dushira imbere na kare barayamaze bati ibigira inama bigira imana nicyo ituma leta atako itazokora kugira ngo itunganywa ry'ibyo biganiro rishimisha abarundi bose aho bari hose
ahandi naho umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu alain emenya mitwe avuga ko ingingo y'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ukwanka inteko mvamakungu ziza mu burundi ari ubutumwa ibihugu vya afurika vyeretse ibihugu bimwe bimwe vya buraya ko vyo kwisubirako mu bijanye n'imigenderanire bifitanye n'uburundi umushikiranganji avuga kandi ko inyuma y'amatohoza y'ubutungane uburundi buzokwemerera ababyifuza bose kuza kwirabira ahavugwa ko hahambwe abantu ku kivunga mu binogo bimwe mu burundi kandi mu biganiro vyari bimaze iminsi bibera igitega bikaba vyari vyatangujwe n'amashirahamwe y'ugwaruka rufatanyije n'abaskuti bo mu Burundi ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye mu ntara ya Gitega rwagiriza abaruyoboye mu migambi mu migambwe yabo ko babakoresha amabi atandukanye kugira ngo bashikire ubutegetsi ariko iyo baronse ibibanza vya politike bakabibagira turi kumwe na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Fidel d'Antoine atubwire uko ivyo biganiro vyagenze n'ivyo ubwo gwaruka rwashikirije Fidel turi kumwe
turi kumwe neza oyana ego fidel tubwira muri make ibyo ubwo rwaruka ruvuga ku byerekeye ababarongoye
muri make uko benshi bagiye barabishyikiriza bavuga yuko abantu babarongoye kenshi bababwira ngo bakore bino cyangwa biriya kenshi ugasanga ni ibintu bibi bituma mbere n'ubutungane busigara burabakurikira ariko iyo babikoze abo babatumye bakaronka ibibanza bya politiki ngo ntibasubire inyuma barabugwaruka aho barusanze barukoresha mu bushomeri ngo babusiga barusiga aho nyine bagasaba rero yuko mu gihe boba bashikiriye ibibanza bo kwibuka ugwaruka bakaruronderera akazi kugira ngo ntirubandanye rukoreshwa nk'ikiraro cyo gushikira ibibanza vya politiki ariko rero abo barurongoye nabo nyene bari ngaho abo batumwa agatoke bashimye kwinumira bavuze yuko ari ibintu ngo bitoroshe kugira ico bishikirije ko ari ibintu bisaba kubyitondera ariko bamwe bamwe bagenda babyemera n'abo batabyemera kuri mikoro zacu ariko bavuga ko bitanguye kugaragara ko urwaruka rutanguye kuba maso ahubwo abanyepolitiki bakwiye guhindura imikenyuro ya politiki yego none urwaruka rusa n'urwashimishijwe n'iyo nyishu cyangwa byagenze gute
urwaruka rwavuze yuko borindira bakaraba ko mu matora gutora hamwe ayandi akurikira ko batosubira koswa nabi ariko bakaba bavuga yuko bakwiye gukanura bakabona yuko abanyepolitike babakoresha bagakora politike bagahabwa ibibanza bibabereye kuko banavuze yuko ngo byagaragaye ku isi yuko urwaruka rushoboye kandi rwashoboye guhindura ibintu byinshi ku isi bagasaba rero guhabwa ijambo ntibagume bari mu kwaha kw'abanyepolitiki bamwe bamwe urakoze cyane rwose fidel d'antoine sabimana udukurikirane iyo nkuru hafi uduhe inkuru irambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti mu gifungura amaradiyo yanyu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi nshuti rero uyu munsi ubu ni ikiganiro muri isanga turavuga ku rubyiruko rw'uburundi mu guharanira no gutsimbataza amahoro mu gihugu urubyiruko rwibumbiye mu ihuriro reja ni ihuriro ry'urwaruka reja bivuga rezo des organisations des jeunes en action pour la paix la réconciliation et le développement mu kirundi ni urunani rw'amashyirahamwe y'urwaruka rwishinze gucimba- gutsimbataza amahoro gusubiza, gusubiza hamwe n- hamwe n'iterambere urwo rubyiruko rero ubu rufatanije n'abaskuti mu gutanga inyigisho ku rwaruka ruhuriye mu migambwe itandukanye kugira ngo rurusheho kubana mu mahoro uyu munsi rero nabatumiriye bwana donatien nibogora ahagarariye muri kiganiro umuryango iryo huriro reja ah, rihararira- arihagarara rero ni imbere y'amategeko bwana nibogora ndagushimiye cyane kuba uduhaye uyu mwanya eh, kugira ngo udusobanurire bimwe mu bikorwa n- n'ihuriro ryanyu kugira ngo mufashe urubyiruko ngo haye ikaze ku ijwi ry'amerika
ndabashimiye kandi ndaramu- ndamu- ndaramukije abantu bose ko barumviriza iradiyo rya amerika Ye, mu kanya turaba turi kumwe na bwana jean claude Nikwi- nikwibitanga nahagarariye we umuryango w'abasikoti muri iki kiganiro eh, akaba ari umuhuzabikorwa byo guhugura urubyiruko ku birebana n'amahoro ku rwego rw'igihugu ndaza ku mwikazi ubwo mu kanya namara kuboneka Eh, nagira ngo ariko mbere y'uko dutangira tujya mu kiganiro nyirizina Um, nsabe ku buhanga bw'ibyuma bongere batwumvishe bwa butumwa perezida pierre nkurunziza ama- yagejeje ku barundi avuga ku munsi w'ubumwe avuga cyane cyane ku byerekeranye n'amahoro
duhimbaje uyu munsi mukuru w'ubumwe mu gihe abarundi baherutse gushikirizwa indongozi bitoreye ubwabo twisunze kubwizwa shingiro amasezerano ya arusha nayo guhagarika intambara burundu izo nzego zose zikaba zihurikiyemwo abagabo n'abapfasoni bakomoka mu bwoko bwose mu ntara zose mu migambwe myinshi no mu madini yose umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi tuwuhimbaje kandi mu gihe hagati mu gihugu ariko haraba ibiyago bihuza abarundi bose ngo baje inama n'ingingo bibera ku bibazo bya politike imibano iterambere ibijyanye n'amahoro n'umutekano ibijyanye n'ibwirizwa shingiro amasezerano yarusha yo guhagarika intambara burundu n'ibindi kugira ngo byicarigwe kandi bitoregwe inyishu zirama gutyo ubumwe burushizeho gukomera no gusimatara no hanze y'igihugu nyene ibiyago bihuza abarundi byaratanguye kandi bizobandanya kuko ingendo yo kuja inama n'ingingo ariyo na ntaryo twamye dushira imbere na kare barayamaze bati ibigira inama bigira imana nicyo ituma leta atako itazokora kugira ngo itunganywa ry'ibyo biganiro rishimisha abarundi bose aho bari hose perezida pierre nkurunziza w'u burundi avuga ku munsi mukuru w'ubumwe bw'igihugu aratanga ubutumwa rero bw'amahoro nk'uko mubyiyumviye Eh, nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone tumaze kubona bwana jean claude nikwibitanga uranyumva
yego ndabumva ejeni Eh, wiriwe neza urakomeye
yego mwiriwe turakomeye ni byiza ikaze ku ijwi rya amerika mu kanya twari tukubuze kubera imirongo ya telefone
yego Eh, ubwo rero nabwiye abatwumva ko uhagarariye nyine uri buhagarariye umuryango w'abasikuti muri iki kiganiro aho mukora ibikorwa byo guhugura urubyiruko urwaruka mu byerekeranye n'amahoro Um, nk'uko mu- mwabyumvise rero mu nyito y'iri huriro ry'urwaruka mu rwaruka bwana nibogora ndagira ngo mbahereho Uh, muri iyi nyito urwaruka muserukiye hari ibikorwa byarwo byinshi ntabwo twabivugaho byose muri kiganiro kimwe kitamara n'isaha yose nagira ngo rero uyu munsi twibande gusa ku byerekeranye no kwigisha ibijyanye n'amahoro mu rubyiruko ari nabyo murimo gushyiramo ingufu muri kino gihe murasoza mwashoje inyigisho zimwe mu ntara ya gitega uyu munsi watubwira intara mumaze kunyuramo mutanga izo nyigisho n- n- mumaze- andi- mbese abo mumaze kwigisha muri kino gihe intara zimwe mwagezemo
ego murakoze kumbaza icyo kibazo ariko ntaraza ku nyinshi y'ikibazo nagomba mvuge mu majambo make ibyo dusanzwe turongo tu- dukora dufasha urwaruka mu ishyirahamwe ryacu reja Eh, muri make
muri make Mm.
uh, turakora ibi byo kwigisha urwaruka gukunda igihugu no gutsimbataza amahoro turakora kandi ibijyanye no kugwiza akazi mu rwaruka turajyanye kandi turakora n'ibijyanye no guteza imbere kugira uburenganzira bungana hagati y'abahungu n'abakobwa Eh, ubwa nyuma turakora ibijyanye no kuvugira urwaruka ku migambi imwe n'iyindi tuba tubona abafitemo ingorane Mhm, reka rero ngende ntatevye mhm.
ku byo tumaze gukora muri ibi byo guhuza urwaruka nibyo twabitanguye kuva mu mwaka uheze ndetse ku- mu mwaka uheze twari tu- rwari urukurikirane U- ubundi ho twabitanguye mu bihumbi bibiri na cumi byo guhuza urwaruka ariko uhereye mu mwaka uheze turamaze gutunganya ibiganiro bitari bike mu ntara twarakoreye mu ntara ya rumonge aho twahuje urwaruka ruhurikiye mu migambi itandukanye urwaruka ruri mu misi mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambwe n'ayo mashyirahamwe ku rwego rw'intara tuyaga ingene twotsimbataza amahoro n'umutekano mu ntara ya rumonge nyuma yaho twaragiye mu ntara ya karusi naho nyene twahuje urwo rwaruka nyene ruva mu migambo itandukanye mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambo n'amashyirahamwe ku rwego rw'intara nabo nyene tuganira ingene twotsimbataza amahoro n'umutekano eh, n'ingene twokwigisha urwaruka gukunda igihugu hajya mu ntara ya karusi Mhm, no ubu naho guhera ku munsi w'ejo eh, twari mu ntara ya gitega no munsi ni umunsi ugira kabiri turiko turasozera naho nyene twakoranije urwaruka rwo mu migambo itandukanye ikorera mu mu ntara ya gitega urwaruka rwo mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambo ku rwego rw'intara aho turiko turavugana kuri binyene byo bijanye no gukunda igihugu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano mhm, izo nizo ntara ubu tumaze kugendamo twebwe nka reja mhm.
ariko uyu mugambi turiko turawukorana n'ishyirahamwe ry'abasikuti bo mu burundi Mhm, Eh, nabo barafite intara bamaze gucamwo bariko baracamwo kuko twagiye tugabura intara mhm, uwo mugambi ni umwe muga tuwukorana turi babiri hariho intara ducamo nabo barafite izo bacamwo mhm, reka jean claude ni- niko bitangaraza kutugerera ko atubarire mhm.
intara bamaze gucamwo ukuntu biri kubera Eh, urakoze cyane Ah, ubwo ndeka noneho mbaze ah, bwana jean claude niko ibitanga mufatanije na reja nk'uko ah, bwana nibogora amaze kubivuga mu muryango w'abasukuti mwebwe mumaze kugera mu zihe ntara mwigisha urubyiruko ibyerekeranye n'amahoro
ego nk'uko eh, eh, donatien ahagarariye ishyirahamwe reja abivuze eh, uwo mugambi nsanzwe ndongoye ku rwego rw'igihugu eh, ni umugambi ukorerwa mu nta- mu ntara zitandatu mbese harongeyemo n'intara ya rumonge nshyashya baheruka kwemera imbere y'amategeko Eh, ku ruhande eh, rw'ishyirahamwe ry'abasukuti mu burundi uko twabigabuye tukaba twa- tu- eh, twafashe umugabane w'intara eh, ya ya bujumbura iyo bahuse kwita bujumbura rirare eh, na bujumbura gara meri eh, gushyira ko eh, n'intara ya kayanza Eh, nk'uko rero izo ntara zose zigize amakomine mirongo itandatu twebwe haca hongera ko amakomine atatu eh, y'intara ya cibitoke eh, ni ni niwo mugabane dusanzwe du- dukurikirana Eh, ariko rero umugambi nk'uko yabivuze ni mu ntara zitandatu Mhm. inyigisho muzitangira nta- n- uko mbyumva muragabana bamwe bakajya mu ntara izi ngizi abandi bakajya mu zindi ntabwo mufata umuntu wo mu- mu- mu baskuti n'uwo muri reja ngo bagende bigishirize hamwe
Eh, uko bimeze eh, ni ukunye Eh, mu bisanzwe eh, mu nteguro y'inyigisho tuzitegurira hamwe eh, haba abo muri reja n'abo- no mu baskuti hanyuma rero bamwe bamwe bose bagakurikiza urutonde eh, eh, rw'ibyigwa nk'uko tuba twabisezeranye kanatsinda n'amahangiro aba ari amwe eh, tugaheza tukagira n'amanama yo guhuriza hamwe kugira ngo turabe ibi- ibi- ibisa eh, eka kumbure n'ubudasa dushobora gusanga mu ntara imwe imwe Mhm. none se umuntu avugiye ku nyigisho nyirizina gatoya umuntu akavuga ati mu nyigisho iyi n'iyi hakubiyemo ibi n'ibi mwadusobanurira tuvuge dufashe nk'urugero rwo kwigisha ibyerekeranye no gukunda igihugu Ah, m- mwigisha ayahe masomo reka mpere kuri bwana nibogora muranyumva reka ubwo noneho nda- ndumva ntamubona kuri telefone Ah, jean claude
ego Eh, ndabumva ye ubwo nimukomeze uko nari mbajije bwana nibogora nkumva ntanyumva Inyi- nari mvuze nti inyigisho inyigisho mutanga iyo muvuze muti turigisha ariko ibikubiye mu nyigisho ni ibiki nk'iyo muvuga muti kwigisha umuntu gukunda igihugu hari umuntu udakunda igihugu cye
Eh, mu bisanzwe tukuvuga yuko eh, a- eh, tuba twatoye utunenge yuko hari abadakunda igihugu ciwe ariko mbure ni bimwe byo mu kirundi bavuga bati eh, ngo inkonisha uko ishatse Eh, inyigisho rero eh, mu bisanzwe eh, umwe wese aba yazironse ukwiwe ariko rero bimwe eh, batubwira yuko indera iva hasi twebwe dushima yuko urwaruka two- twobigisha ingene bo- boba imboneza imboneza z'urwaruka eh, eh, na cyane cyane ko tuba turiko tu- eh, dutumbera abasanzwe bariko bakurikira abakuru babo bazoheza bakaja mu ndongozi z'igihugu tukabereka byiza na bibi cyane cyane tugashimikira kuri byiza eh, ibyo twokwita eh, eh, umu- umuntu akunda igihugu ciwe uko yategerezwa kuba ameze
Eh, n- noneho ubwo reka num- numve niba nibogora ashobora kubunganira niba hari icyo yakongeraho ku byo muvuze mu bijyanye n'inyigisho
ego murakoze ku bijyanye n'inyigisho ibindi dushimikira ko ni ku bijyanye eh, no gutatura amatati bidaciye mu ngimba kereka urwaruka ingene rukwiye kuzifata mu gihe cyose iyo bafite icyo batahuriza ko ibyo batabona kumwe turabigisha kandi ibijyanye na no violence eh, kwirinda urugomo mhm, kurwanya kurwanya ku- kwirinda guhohotera abandi mhm.
ingene bobikora tukabaha uburorero eh, bwo- bwa gandi turababarira nk'uwitwa gandi ukuntu yabikoze mu buhindi turababarira martin luther king ukuntu yabikoze muri amerika Eh, tukabaha ubwo burorero bwose bukabafasha hama ibindi tubashyikira ko turabigisha ibiranga igihugu burya biragoye gukunda igihugu U- uravugira kure hari umurongo wawe ntabwo turimo kukumva neza sa n'uwongera ijwi
nariko ndavuga Eh, tura- twabyumvaga ariko bisa nkaho bivugira kure
mu bindi tubigishamo ibyo gukunda ibyo ibiranga igihugu Mm, kugira ngo bakunde igihugu bazi kuko twagiye dusanga bamwe bamwe batazi ururirimbo ruhayagiza igihugu batazi ibigize ibendera ry'igihugu na kimwe kimwe cyose icyo gisigura batazi insiguro y'amajambo ari mu ruririmbo ruhayagiza igihugu ibyo byose turaga- turagerageza kubibashikira ko kugira ngo tubatere inyota yo gukunda no gukorera cyane igihugu muri rusange n'ibyo bashikirako Mm. murakoze cyane bwana nibogora reka noneho tujye ku murongo wa telefone hari abakunzi b'ijwi ry'amerika Eh, ikiganiro muri isanga giha urubuga buri wese agatanga igitekerezo cyangwa se ikibazo afite yifuza gusobanukirwa duhere kuri alexi uranyumva yego Eh, ikaze ku Hello?
ijwi ry'amerika Eh, ikibazo Hello?
cyangwa igitekerezo
nashaka ambo kuramutsa kwanza abo abatumire yego barakumva
yego mu- mu- mu bisanzwe vema ah, mu gihugu cyacu vema ambo dukeneye ama- amahoro kuko niyo ah, adu- adushikana kwi- ambo kwi- kw'iterambere Mhm.
ambo niyo mpamvu twabasabira eh, ah, ambo dusabira ni- ni- n'igihugu cyacu Mhm.
ko cyotera imbere Mhm.
two- eh, two- twabisaba ko bo- bo- bo- bo- kwama ba- ba- ba- ba- ba- bateza imbere igihugu cyacu ambo kuko twamaze kubona kenshi bamwe bamwe mu- mu ba- mu ba- eh, bakunda gu- gu- gukoresha ambo kenshi u- ugwaruka kenshi Mhm.
Eh, twavuga eh, nk'abanyapolitiki Mhm.
hama iyo bashyikiye ubu- u- u- u- u- ubutegetsi Mhm.
bagaca ambo bibagira ugwaruka Mhm.
nu- eh, ni ukuri vema twubasaba mbere eh, tunasaba cyane cyane ku banyepolitike vema Mhm.
tu- eh, tu- tu- tu- tukirinda twebwe eh, u- ugwaruka Mhm.
kuba ambo du- du- eh, dutegera am- amatwi abo baba bishakira gusa i- inyungu zabo Mhm.
hama natwe tu- tu- tukabaja inyuma Mhm.
eh, mm, amboze igitekerezo amboje amonari mfise murakoze Eh, urakoze cyane Alex rwose ni igitekerezo cyiza gutega amatwi haba bigisha ibyiza kugira ngo mubumbatire amahoro ni nayo ntego abo abo batumire bacu dufite hano Donatien Nibogora na Jean Claude Nikwibitanga ni icyo bagamije mu nyigisho baha urubyiruko ndagushimiye cyane Alex reka duhe umwanya na Chris uranyumva
yego ndabumva Eh, wowe ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
ndabaza nongere Mhm. Yego.
icyo nshikirije yego ndaramutsa ubwa mbere abatumire Mhm, barakumva
nkaca mbibwa ko nkavuga nti none ko bigisha ariko uyu munsi urwaruka tukaba twumva ijyanye no kwidogerwa uvuga yuko inyigisho zabo ataco- ataco zagize atakamaro zagize abaza kandi nti urwaruka rw'uyu munsi rukeneye inyigisho cyangwa rwoba rukeneye icyo rukora reka uyu munsi ku- ku- ngo twumvu abanyepolitike barukoresha uku baruha amahera baruha impogena muri kuko urabye nk'amabi menshi akorwa muri ino minsi nta muntu w'umutama arimo usanga rugwaruka batera amagerenase bagira iki nkabona neza yuko hajya n'ababikora zoba ari izindi nyigisho baba bahawe baza nti mubona yuko mu gisisa akazi kenshi kanyakubahwa mutumire kandi nko muri ino minsi mwarimu ukwiye kwigisha umukarushirizaho ugahera nyine aho i bujumbura hagwaye gusumba ahandi muri ino minsi mwano makaritsiye angahe mukavuga ati ugwaruka yemwe yemwe hagarika hagarika guharuye no muri kahise ndetse n'aha mu burundi no mu bindi bihugu usanga urwaruka ari rwo binzizamo ibintu barubwiye turira rugira iki avuga nti rero nyakubahwa mutumire mugire inyigisho zikwiye zishikira bose mugarukira aha ku iradiyo gusa ahubwo mu- mutunganye n'izibashikira kuri tere muri iyi minsi kuko hariho ibintu aho no mu ijambo nyakubahwa umukuru w'igihugu yagize aho agarukira kugwaruka hajya mu- na- hari ababyeyi nk'abandi babwiwe mutange inyigisho mu urushirikiyeho mwashikira benshi Mm.
Ah, Eh.
namwe nyakubahwa makuru nkavuga nti umuntu umuntu awushimira rwose ibi biganiro mwagezeho mubyiyumvirirako Mm. urakoze cyane Mm, urakoze cyane chris Ah, bwana nibogora na bwana nikubitanga mwumvise impungenge cyangwa se ikibazo cya chris Um, nagira ngo ubwo mubanze mumuhe igisubizo ah, kuri izo nyigisho nibuka cyakora ko mu gutangira bwana nibogora yavuze ko haba- bafite ibi- ibikorwa byinshi cyane bafasha mu rubyiruko harimo n'ibyo ngibyo byo kwiteza imbere Ah, nagira ngo ubwo nguhe umwanya bwana nibogoro banze usubize Chris ku bibazo bye
ego ubwa mbere ndamushimiye ku bibazo yabajije arafise amakenga ati none ko inyigisho muguma muri ko murigisha ariko barukaruka baruguma rwidogerwa mbega inyigisho zanyu zoba hari icyo zigishikako jewe inyi- ndagomba ndamubarire ko inyigisho zacu zifise ibintu byinshi zimaze gushikako cyane Eh, kuko uravye urwaruka tugenda turaganira ubwo dushikira bavaho biyemeje ico bagiye gukora kandi tuca dushiraho n'umugwi uzokurikirana ishyirwa mu ngiro ry'ivyo urwaruka rugiye gukora rero nico gituma mvuga ko zimaze kugira ikintu zishitseko kuko baramaze gukora ibitari bike abo tumaze kuganira nk'abo twaganiriye mu rumonge bavuyeho biyemeje kugi- gukora amazi meza turabafata mu mugongo barimba iriba bararikora uno munsi abanyagihugu baravoma amazi meza muri iryo riba icyo ni ikintu twishimiye igitega eh, uwo- mu minsi iheze abo twari kumwe bavuyeho biyemeje gukora ikiraro cyahuza imitumba ibiri icyo kiraro baragikoze uno munsi imiduga iracako atangorane n'abantu bakajya ku mirimo yabo cyo kimwe n'ikarusi bari biyemeje ko bazoca basanura amazi ya rusengo kandi barayakoze rero impungenge ziwe nibaza ko aho zifatiye ni uko tudashikira urwaruka rwose nibyo rwaruka ni benshi cyane biragoye ko tubashikiye ariko twaratanguye ntituraheza nizera neza ko nabo tuzobashyikira ibintu bikagenda neza ikindi kibazo yabagira ati mbega uno munsi urwaruka ruragomba rwose inyigisho cyangwa bagomba ibikorwa cyo avuze niko kandi byose birakenewe urwaruka ruragomba inyigisho kandi ruragomba n'akazi ruragomba n'ibikorwa twebwe rero ntitugarukira mu nyigisho gusa ariko urwaruka duhura nabwo kenshi ca tubashyira hamwe bakajya mu mashyirahamwe tugaca tubigisha ubuhinga bwo kuziganya no kuguranana biciye muri uko kuziganya no kuguranana urwo rwaruka rurageraho rwishyiriraho akazi rwikorera ibyago kuko turabigisha turabaha n'inyigisho zo kwiteza imbere ibyo ni ukwita entrepreneuria Eh, tukabigisha ingene barangura imigambi mito mito bakabaza bagasaba ingurane muri ayo mashyirahamwe yabo bakaca bagenda bagarangura imigambi turafise abatari bake bamaze kubikora kandi bariko baratera imbere ubu ubu bamwe bageze ku rwego aho basaba ingurane ugasanga mu mashyirahamwe yabo ntibashobora kuyaronka ayo mahera basabye menshi uno munsi tubifashijwemo n'ishyirahamwe rimwe ry'abanyamerika turiko turagomba gushiraho ikigega canke microfinance izobijejwe guha ingurane abo bajene bonyene tutarinze turabasaba ibintu bihanitse nk'ingwate n'ibindi ariko twibaza ko mu mpera z'uyu mwaka microfinance ishobora kuba yaramaze gutangura gukora rwaruka rugashobora kuronka ingurane nini gusa izo baronka z'ayo mashyirahamwe yabo twabafashije gutangura baza ko barukira mu nyigisho gusa ariko turabafasha no kwita Eh, ndagushimiye cyane donatien Ah, ubwo mbere y'uko eh, jean claude agira icyo yongeraho ku byo umaze kuvuga ku gisubizo uhaye chris reka tubanze tunyarukire i kigali mu rwanda Ah, na sharire nawe abanze atange igitekerezo cye cyangwa se ikibazo sharire uranyumva
bakumva Eh, mumeze mute i kigali
turaho mugabo tura- turagoye tura- turabaye mu buzima bukaze ariko turaba- turabayeho nta ngorane Mhm. ni ukubwihanganira Ye, ubwo ikibazo cyawe cyangwa se igisubizo
Mhm.
ikibazo cyawe cyangwa igisu eh, icya- ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo kuri iki kiganiro Igi- eh, ikiganiro mwa- mwatanguye mugabo sinagitegereye Mhm.
Eh, nzi umugabo wundi ubu sinamenye icyo mwatangiriyeho ngo namenye icyo aho nda- ndahera Mm.
ariko uwundi munsi ndi nzatuvugana ndahe nomero y'iwanjye mujye mumpamagara Eh, ubwo tw- twayibonye buriya ubwo twaguhamagaye Eh, turimo Yego, kuvuga ku mwakoze rwaruka ku ru- ku rubyiruko rw'u Burundi mu bikorwa bigamije amahoro aho rwigishwa n'umuryango ihuriro ry'amashyirahamwe y'urwaruka rwitwa- eh, ryitwa reja bafatanije n'abaskuti umuryango w'abaskuti mu burundi babigisha bigisha urwaruka ibyerekeranye n'amahoro kubumbatira amahoro kuyashakisha kwirwanaho gukora ibiteza imbere igihugu ubwo tuzajya tuguhamagara rero sharire telefone yawe turayifite ariko mu kiganiro uzajya uyitanga uzajya uyitanga kuri facebook hanyuma baguhamagare mu- ugire Murakoze.
uruhare mu bindi biganiro ndagushimiye murakoze Eh, yego namwe mhm. reka noneho nk'umwanya eh, claude jean claude niko ibitanga wagira icyo wongera ku byo eh, donatien yari yat- yavuze asubiza chris mu byerekeranye na n- n'impungenge chris yari afite byo kwigisha urubyiruko ko rukeneye icyo rukora eh, n- rushobora kuba rudakeneye inyigisho gusa mwa- mwamwunganira mukagira icyo mwongeraho
murakoze cyane yego eh, kumbure ku byo donasiye ya- yashyikirije eh, no kongera ko eh, dufise uwo mwitwarariko Eh, nk'uko yabivuze na twebwe mu ishyirahamwe ry'abaskuti mu burundi dusanzwe dufise ihangiro ryo gufasha urwaruka ko rukurana indero ibereye yo kurata eh, ngira ngo kumbure yofasha no kuzobagira imboneza eh, nk'uko tu- duhuze kubivuga Eh, eh, rero eh, nagira ngo nse ntarinze kurondogora hari ibikorwa byinshi ngira ngo kumbure nce nsa eh, n'ubugendanisho hari mu bibazo eh, eh, Chris na Alex bagiye barashikiriza nuko natwebwe mu baskuti dukorera ku ku bibazo dusanzwe dufise mu kibano ari nacyo gituma usanga iruhande y'uwo mugambi wari watunganijwe mu bihe by'imbere no mu matora n'inyuma y'amatora hari ibindi bikorwa byinshi biza byunganira ibyo Eh, eh, nk'umugambi umaze imyaka myinshi dusanzwe tunakorera mbere eh, no mu bindi bihugu dusangiye akarere k'ibiyaga binini uwo mugambi twise amahoro amani eh, twigisha eh, urwaruka ibyerekeye guteza amba- a- imbere amahoro eh, nk'uko eh, alex yabivuze ari nabyo nkingi y'iterambere rirama Eh, hariho n'uwundi mugambi eh, tumaze eh, gukora eh, tw- eh, eh, werekeye guhuza urwaruka rwo mu bindi bihugu by'ibiyaga bigari kugira ngo bigishanye kumbure umuntu arahure ku bandi icyo yokora kugira ngo izi njyane zose twama tubona ingene zitobandanya ziba intambamyi kugira ngo urwaruka rukure eh, rufise kazoza rubona imbere kameze neza Eh, nsa n'uwishura cyane cyane ku kibazo Chris yabagije yanavuze eh, yuko hariho amabi menshi akorwa n'urwaruka bivuye yuko eh, rudashobora eh, eh, guhagarara imbere eh, y'i- y'ibyifuzo by'abanyepolitike baba bashaka guharanira inyungu zabo icyo rero nicyo tumaze iminsi eh, duhagarara ko mu mahugurwa twatanguye kuva mu kwezi k'umunani eh, aho tubereka yuko urwaruka igituma urwaruka baruhurumbira kugira ngo barukoreshe ibyo rutabona hanyuma mugabo twebwe duheza tubereka inyifato zibereye zorufasha kugira nago ruzobe ruri aho abandi bari mugabo eh, bagire icyo berekanye bakosoye mu byagiye biraba muri kahise k'u Burundi Mhm.
Eh, akenshi barabishima kuko ntabyo bahuse kumva haba mu kibano cyangwa no mu mashure A- eh, ugasanga turiko tubabwira ibintu by'ukuri byabaye kumbure eh, bagiye barumva nk'ibihuha hakaba na- hagaca haba n'icigwa rero eh, cyo kubigisha ingene bokwirinda ibihuha n'ingene borwanya ibihuha kuko niyo ndwara mbi yama izana amazimwe yose eh, ahanze igihugu cacu Mhm.
Eh, ikindi nacyo yavuze ni uko eh, tugifite akazi kenshi turabihuriza ko natwe turabibona Arana- aranadoma ku rutoki ati ngaha mu gisagara ca ca bujumbura Eh, nibyo eh, karaciyemo kandi tuzoguma eh, tugira inguvu aho tugeza Eh, ariko ico nomuhumuriza ko nuko kiretse mu eh, muri iyi ntara ya Bu- ya bujumbura meri ahandi mu zindi ntara gushika uno munsi abo dukorana baradushimira rwose ko twaje hageze kugira ngo ibiriko birashika mu ntara eh, muri meri ya bujumbura ntibize bitandukira iwabo baka- ba- bakatubwira no ku muriri uburorero bw'ibimaze guhinduka kuva aho dutanguye kubahera izi nyigisho Mm.
Eh, rero tugumiza ko tuzogumiza ko kumbure eh, twifuza yuko eh, ejo canke ejo ejo no muri bujumbura meri eh, tuzobona ko hari icyahindutse Mm.
Eh, kandi eh, dusanzwe dufise eh, no mu mu rutonde rw'ibindi vyigwa turiko turategekanya yuko tuzoguma hafi urwaruka Mm.
kugira ngo turumukire hanyuma ntibasubire kuja muri izo nyifato zitabereye kugira ngo nabo bazogire kazoza kameze neza Mhm.
Eh, ubu hari ikigwa tu- eh, tugiye gutanguza vuba eh, ibyo mu cyongereza eh, bita life skills ni ubumenyi bwerekeye eh, eh, ubushobozi bwo mu buzima bwa misi yose turiko dushira mu- mu mboneza z'ugwaruka Mhm.
eh, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntitwame turiko turidoga eh, ko dufise ibishomeri byinshi ahubwo bige kwigwanako ba- ba- bagire ubushobozi n'ubumenyi bwo gushobora eh, kwironderera icyo bokora ntiba- ntibagume bitwa mu inderamaboko kuko nibyo bituma abanya- eh, baba abanyepolitike cyangwa abandi bashaka kuba- kubagira ibikoresho Mm.
baheza baka- bakabaroha kugira bakoresha ibyo batategerezwa gukora Mm, utwo dukorikori cyangwa se ubwo buryo bwo kwirwanaho no uh, ku- kwiteza imbere musanzwe n'ubundi mubikora abasikuti tubaziho ubushobozi bwinshi cyane Tu- ubwo twizere ko muzabyongera Uh, hari rero umuntu utanze ubutumwa hano abuhaye mwebwe cyane cyane abasikuti aravuze ati uh, ni niyo kwizera aravuze ati ahubwo abo basikuti turabasabye bashike na za nyakabiga cy'ibitoki mutakura musaga n'ahandi atari ko haturwaruka rwo mu burundi twarahahamutse kubera nta kuntu ah, kubera nta kuntu boguma badutwara ntitugaruke ababyeyi amaso agahera mu nzira ati nibakomeze kweri ubwo rero yifuzaga ko tumuhamagara nawe ubwo tushobora kuza kumuhamagara akaza ku- kuzuza igitekerezo cye ibyo ari byo byose ubutumwa ah, guhaye jean claude ni ubwo ngubwo hari icyo wabivugaho
icyo nabivuga ko ni uko birababaje eh, na twebwe mu basikuti usanga harimo urwaruka ruri muri urwo yari karavuga Eh, birababaje eh, ngira ngo byose biva ku ku kungene ku ku- eh, kubura izo nyifato nziza eh, haba mu bihe eh, by'amahoro cyangwa by'intambara Eh, ni nka wa wundi eh, Chris yamye avuga turacafise igikorwa kinini Eh, ni nacyo gituma twe mu mu biganiro byose tugira yaba amahugurwa eh, tushira imbere eh, kwama eh, du- eh, dufise imigenderanire myiza hagati yacu rwaruka kugira ngo dushobore kuyaga nk'uko twabigize mu byo twita eh, inyigisho eh, z'abangana ibyo twita peredikasiyo cyane cyane tukanabicisha no ku zindi nzego tuzi yuko zifise uruhara haba mu ndero eka mbere no gushyira ku murongo ibintu by'inyifato eh, mu butegetsi eh, eh, no mu mu- mu- mu nyamiramabi haba no mu nzego mbere z'umutekano turagerageza tukama turi hafi kugira ngo aricyo duterereye duterere eh, ngira ngo muhora munabibona niyo hateye ibintu by'impanuka kenshi baratwikoraho ko bazi yuko eh, turi kirimara mu- mu bihe bigoye Mm. Ye, ma- ndagushimiye jean claude ubwo reka noneho ikibazo ngihe uh, bwana uh, donatien ndibogora Uh, mwumvise ubutumwa uyu munywanyi w'ijwi rya amerika niyo kwizera yarahaye abaskuti ndibwira ko namwe bu- bubareba nagira ngo nkubaze niba muteganya kujya mu zindi ntara zisigaye z'igihugu mwatubwiye aho mwakoreye kugeza ubu ngubu rumonge karuzi gitega n- nagira ngo numve niba muteganya no kujya mu zindi ntara z'igihugu nk'uko uyu munywanyi w'ijwi rya amerika abyifuza Uh, m- mwabyumvise mu kanya yasabaga ngo mu- za nyakabiga cy'ibitoki mutakura na musaga n'ahandi murateganya kujya mu zindi ntara
yego murakoze kumbaza icyo kibazo mu bisanzwe turafite integuro yo kujya mu zindi ntara nk'uko umunywanyi yari karavuga amakaritiye nibaza ko n'aha muri meri ya bujumbura turahakorera Eh, ariko no mu zindi ntara tu- vuba turajyayo Eh, hari nk'umugambi dufashanya na unesco idufata umugongo eh, mu cyo twise intumwa z'amahoro kuba muri uwo mugambi turategekanya kujya mu zindi ntara tu- yongera kuri izo zitandatu twamaze kuvuga aho tuzoba tugiye kwigisha imigwi y'abantu mirongo itatu mu ntara twita intumwa z'amahoro kugira ngo abo bantu bakomeze gutsi- kuremesha amahoro aho aye bakomeze gusimbataza amahoro n'umutekano muri iyo ntara baba baje bava mu makomine yose aba agize iyo ntara habamo abantu mirongo itatu hakazaho n'umugwi usigara uraraba ishimangiro ry'ibyo bikorwa eh, nibo baca basigara barakora igikorwa twebwe twamaze kuvaho tukaja mu yindi ntara rero ni- niyihebure turabona igikorwa kituri imbere kiracyari kinini Eh, rero duhiriwe duhishije ko n'aba- n'amashirahamwe mpuzamakungu amaze kubona agashi- igikorwa cacu kandi akaca aguma adufata mu mugongo rero nibaza ko naho tutarashika tuzohashika kuko turafite abaduhinduye Mm. Ujye uge- ugerageze kongera ijwi kuko hari aho uvuga ntibyumvikane neza ye nk'uko rero twakomeje kubivuga muri iki kiganiro turavuga ku mahugurwa y'urwaruka urubyiruko ku byerekeranye n'amahoro urwaruka ruturuka mu migambwe itandukanye eh, muri komine kanyosha mu ntara ya bujumbura rirare nk'uko mwabivugaga mu kanya ah, hari urubyiruko rwahuguwe eh, ubu ruvuga ko rubayeho neza muri iki gihe rukaba rubyemeza Ah, rwabivugiye rero mu kiganiro cy'ejo kuwa gatatu mu- mu nyigisho zo kubana mu mahoro zirimo gutangwa aho mwashoje uyu munsi ah, mu ntara ya gitega mu abaskuti n'ihuriro ry'urwaruka reja nagira ngo tubasubirizeho inkuru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka yatugejejeho ejo mu gihe cy'inyigisho aho yageze abigi- aho abigishwa bamubwiye uko bahagaze n'uko babona izo nyigisho icyo zabamariye izo nyigisho hugwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye ikorera muri komine kanyosha y'intara ya bujumbura zarafashije kugira urwo rwaruka rwarabana y'ingwe imbere no mu matora ya bibiri na cumi na gatanu muri kino gihe rube rubanye mu mahoro nk'uko rwo nyine ruvyivugira mu gihe giheze hari nka bamwe mu rwaruka rutubakwa guhonyoza ikirenge mu turere tumwe tumwe twa komine kanyosha ni nko mu mazone ya kiyenzi na muyira aho hari abigisha canke abayobozi b'amashure bavuga ko bahigwa buhongo jean bosco ndarubayemwo arongoye umuhari w'imbonerakure za sende dvdd muri komine kanyosha ubu aja ku kazi aticura abamutegera naje ntivyankundira ko nja ku kazi ariko uyu munsi agahengwe turagafise tureka kuvyizera ijana ku ijana ariko vyopfuma muri iyi minsi abo tubikesha ni inzego z'umutekano abajejwe intwaro bagiye barahumuriza bongera baza baratanga inyigisho tugaca tunashimira n'amashyirahamwe atandukanye harimo aya y'abasikuti yagiye aratanga inyigisho afatiye cyane cyane ku barongoye ugwaruka mu migambwe itandukanye no mu zindi nzego zitandukanye tukajya turahurira hamwe tukayaga no muri fodibu nyakuri baremeza ko imigenderanire hagati y'ugwaruka ruhurikiye mu migambwe itera iba myiza kubera inyigisho bahawe n'ubu babandanya guhabwa n'umuhari w'abasikuti ufadikanije n'urunani rw'urwaruka reja nkunzimana jean de dieu n'uwo muri fodibu nyakuri akunguko ni kenshi kugera uno munsi uno munsi ni umunsi ugira kabiri tuje muri zino nyigisho hari iza mbere zari zabaye mu kwezi kw'icenda ku nyigisho twaronse kugera aho bigeze uno munsi twarungutse cyane ubugwaruka turatahura nabo mu migambo itandukanye turamaze kubona ko uwo mudasangiye ivyumvira atari umwasi hariho ihinduka arabari barahunze bahungutse bafashijwe n'izi nyigisho ahubwo zari zaratevye ndashima cyane mu mashyirahamwe yigenga ahurukiyemwo ugwaruka muri komine kanyosha bati izo nyigisho zaje hageze kuko harabitana amazina atariyo imbere y'amatora no mu kiringo c'amatora bivugwa na nyandwi anne marie ni umwe mu bari mu mashyirahamwe yigenga hariho amazina amwe bitana ngo ibipinga ngo ibiti ngo injabyumva n'ayandi menshi acuza abandi nyine usanga adahesha iteka abandi turiko turaraba biriko biragabanuka kubera izi nyigisho bariko baradu- baraduha zira- ni inkoramutima usanga zituma twiyumva namwo abantu n'abandi dushobora kubana hasigaye imyaka ine ngo hatunganywe ayandi matora Eh, ico kintu c'ibipinga n'injavyi kizoba kigaruka ntabwo bufise oya jewe kubwi wanje ntabwo bamfise kubera yuko mbona benshi bariko barayaheba tugereranije kubiraba musitanteri wa komine kanyosha arashimira amashirahamwe yitanze kugira urwaruka rwo muri komine arongoye rubane mu mahoro jean berikimasi munzerere avuga ko nawe kaja karacamwo babandanya bamama umugambi mwiza cyane rwose gusa co nosaba ni cuko aba ari bafasha rishirahamwe canke n'andi mashirahamwe agerageza gu- kumera nk'asukamwo mabisi mu matora wari umugambi bari bakwiye gukora kuva amatora aheze bakajana n'urwaruka iyo myaka itanu yose igahera baza baraganiriza urwaruka kugira ngo bitegurire muri iyo myaka igiye guhera itanu bitegurire bati mbega nihagera mu matora tuzokwifata gute abahabwa izo nyigisho zo kubana mu mahoro basaba ko zotangwa gushika ku mitumba ariko icegera c'urongoye uwo mugambi mu mahari w'abaskuti mu burundi sositeni nirumva yishura ati abaduha izo nyigisho nibo baca bamanuka mu barongoye bakabwira gushaka umutumba baca bihura na za nyigisho zo twatanze ca gihe c'ivy'amatora zimwe twita pedikasi baca babihurirana navyo baca bituma ugaruka ruronka inyigisho nyinshi uriko ura- urabaza abaformateri komine bo mu makomine baratubwira yuko babona ko ugaruka rwinshi ruriko rurarondera ibikorwa ruriko rurarondera utuntu budandaza butagihendwa cane nk'uko vyari bimeze ubwa mbere izo nyigisho ziriko zitangwa muri komine ya kanyosha mu gihe inyuma y'ukwezi kumwe gusa n'iminsi ine hamaze kwicwa abantu bane bose bakaba barurwaruka babiri bishwe barashwe muri zone ya muyira ku genekerezo ya cumi na rimwe ukwezi kwa mbere bandi babiri bicwa barashwe n'abantu batamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere kuno kwezi kwa kabiri muri zone ya ruyaga muri komine kanyosha y'intara ya bujumbura evariste nzikubanyanka ijwi rya amerika urakoze cyane evariste kuri iyi nkuru nshuti rero mwumvise akamaro bimwe mu bikorwa bi- bya reja n'abasikuti bimaze kugeraho mu kwigisha urwo rubyiruko Uh, ku buhanga bw'ibyuma ndavuga ku buhanga ku itumanaho hari uwumaze kutwandikira bariteremi agira ati ni byiza ko urubyiruko ruhugurwa kandi cyane rurebe inyungu z'abaturage kurusha amagambo y'abashaka kubaremamo ibice naho isa kayago ati ego verema urwo rwaruka nirurushirizeho turaruteye ingufu rubigi- mubigishe kweri ubu abarundi benshi babuze icyo bofata n'icyo barekura cyane cyane ku ubu ikibazo cy'um- cy'umwumvikano cyabaye ndanse naho juvenal ati nibigishe urwaruka cyane kuko nirwo ruhendwa n'abanyapolitiki naho aron ati "Ah, tu- ati tuzi turigiriza turibwira yuko urwo rubyiruko rwose rwahugurwa rwomenya gutandukanya ikibi n'icyiza tukazagira ejo heza none reka nsubire ku murongo wa telefone turi kumwe na diodone diodone uranyumva
ndakumva ni muri australia mwiriwe neza
ni amahoro cyane ni uko ufite igitekerezo cyangwa se i- inama ushaka gutanga cyangwa ikibazo
ndafise icyiyumviro kandi ajya kugira n'iki- n'ikibazo nja kubaza Nge- muri makeya kugira ngo tuze guha n'abandi umwanya
yego Mm.
ikintu cya mbere nagomba kuvuga ni uko noshimira cyane uyu mukuru w'abasikuti ukuntu biyumviriye kugira icyo cyiyumviro cy'ukuntu bafasha urwaruka kumenya icyo bari kandi icyiza ni uko noterera nk'urwaruka kumbure ruri koranyumviriza muri kano kanya bakwiye kumenya ko ari abarundi nta wundi muntu bubahe ko tukumva nabi se jidone bigenze bite
Ha?
turakumva nabi wari ugiye wari urimo guha inama urwaruka yewe urimo kuvugira kuri sipika
rujyada Mm, uno- ubu noneho turakumva
Eh, none rero urwaruka ni rukwiye gufatana mu nda rukamenya ko ari abarunda nta mwana n'ikinono bimaze kurangira uko bakamenya ko abanyepolitike babahenda bamaze gushika ku butegetsi bagakora ibindi none rero icyiyumviro canje coba ico reka kumbure ngire ico mbajije uyo musikuti none boba bategekanya gukora iki ko urwaruka rwinshi ruhurira mu mashuri hari icyo baba barategekanyije kugira ngo kumbura izo nyigisho zice mu mashuri kugira ngo zishikire urwaruka nuko murakoze cyane urakoze jidone jean claude arakubaza niba izo nyigisho zizagera mu mashuri cyangwa se niba mwaratangiye jean claude urahe?
ego murakoze eh, abagize ikibazo cyiza cyane Eh, ngira ngo kumbure eh, ni- ntitwategekanyije guciza inyigisho mu mashure muga nk'uko eh, kijya tegera canje eh, yabivuze eh, eh, muri eh, kijya kiganiro bagiranye na evariste nuko eh, twiyumviriye ko twoshika mu rwaruka rwinshi duciye kubo dusanzwe eh, tubona ko baduserukira nk'imboneza haba mu makomine muri ayo makomine yose rero twaciyemwo hariho abo eh, babiri babiri twaforomye mu eh, ku ikomine nabo bagaca baforoma eh, n'imiburiburi abashika mirongo itatu baheza bagakwiza eh, inyigisho gushika eh, ku mitumba aho usanga hari urwaruka rw'abasikuti n'urutaro rw'abasikuti ndetse ariko rero eh, kubishyira mu mashure eh, usanga ari ikintu kitoroshe kuko bica bisaba yuko eh, bica mu minwe y'abajejwe gutunganya inyigisho mu mashure bakaheza bagafata ivyo vyigwa ivyo izo nyigisho zacu bakazishyira mu zindi icyo nomwongerera ko nuko twebwe ntitwigisha nka- nk'abarimu ba- bari kwi- mu ishure dushyira imbere ibiganiro kugira ngo umwe wese yisanzure eh, kanatsinda tuzi yuko iyo umuntu umuhaye icyo muganirirako hari aho usanga akunguye ibyiyumviro byinshi utari uzi kubera ko wamuhaye iteka nawe ukamuha ijambo eh, urumva rero ntidushyira imbere yuko zoba inyigisho ahubwo dushyira imbere kuganira kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo nawe agenda aganira abandi ati hari ikiganiro cyaryoheye kijyanye n'ibi n'ibi twagiranye n'umujene umusikuti cyangwa umujene wo muri reja aho rero tukaba tu- duheza tukaba tuzi yuko nabo batabyigumizamwo ntibijya wumvise dushyiraho amakomite amakomite yo gukurikirana eh, izo nyifato zibereye bagiye bumvikanye ingene ziriko zirakwiragira no mu mu rundi rwaruka kumbure rutarose amahirwe bo kuza mu- muri muri muri ayo ma- mahugurwa Mm. Ye, reka noneho mbaze ah, bwana donasiyeni bagora niba mu- i- icyo kibazo wacyumvise cyo kugera mu mashuri ah, uyu munywanyi w'ijwi rya amerika ukibajije arifuza kumenya niba na- mwebwe muri reja mugera mu mashuri murabiteganya kujya kwigisha urwaruka rwaho ku bijyanye n'amahoro cyangwa se n'izindi nyigisho mutanga
ego murakoze kuri icyo kibazo Eh, nk'uko twabivuze uno mugambi turangurira hamwe n'abasikuti ariko ntibihagarika ko ishyirahamwe ryose riguma ryitunganya uko risanzwe rikora twebwe rero ku bwa reja izi nyigisho turazitanga no mu mashuri ati muzitanga gute mu mashuri twarashinze imigwi y'abanyeshuri bita amakirebe ni amakrebe yitwa reja reja action ayo makrebe nayo ari ku mashuri atanu yo mu gisagara cya bujumbura turayafite mu mashuri atanu yo mu y'igitega hamwe n'amashuri atanu yo mu ntara ya karusi izo nizo ntara twabaye turatanguriramwo kandi twiyumviriye hose ko twokorera ku mashuri atanu atanu kugira ngo turabe uko bigenda ati rero baziga ryahari ni mu myanya y'ama- y'ivyigwa cane inyigisho bazironka inyuma y'amasaha y'ivyigwa harya basohotse hariho umunsi rimwe mu ndwi aya makebere y'akisiyo aca asigara ku ishure canke bagataha bakagaruka Mhm.
hama muri twebwe yose tuba twigishijemwo abantu nka babiri hama abo bantu bakaza barasimburana mu kwigisha ubwo niko twabiganije kugira nabo ba- baronke izi nyigisho zo gukunda igihugu zo gusimbataza amahoro aho bafite inyigisho zo kwitera imbere zo kwiteza imbere n'inyigisho z'ingene bo- bohindura inyifato kugira ngo bashobore kugira akazoza kabo Mm.
twabaye turahera ku ma- muri izi ntara zitatu mu mashuri Telefo- atanu atanu
telefone yawe irageraho ikasa nk'ivugira kure ye ariko ubutumwa butanze bwumvikanye nubwo muko- uko mukorana n'urwaruka ruri mu mashuri birumvikana Mm, umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika nawe utwandikiye n- aragaragaza ko bu- ibyo mukora bigenda bigira akamaro we aravuga ati neze kiyeri aravuga ati urwaruka ntiruze twitandukanye n'ibikorwa ah, bitaduha iteka ahubwo tujye hamwe dushyire ingufu n'ubumenyi hamwe twi- eh, twitunganyirize imigambi politiki y'abadutuma twicana y'abadutuma kwicana ataco dupfa tuyihoze reka nsubire ku murongo wa telefoni rero nk'ijambo nti- ntibibuka uranyumva ntibibuka turi kumwe radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ubu rero turi mu kiganiro muri isanga ah, kiri hafi kugera ku musozo turi kumwe n'abatumire uhagarariye umuryango ihuriro ry'urwaruka reja ariwe donatien nibogora na jean claude nikwibitanga uri mwe mu muryango w'abaskuti turavuga rero ku nyigisho barimo guha urubyiruko urwaruka rw'uburundi mu byerekeranye no kubumbatira amahoro no kuyaharanira bategura ejo hazaza bwana jean claude mbere y'uko tugera ku musozo nagira ngo ngusabe uhe inama abakurikiye radiyo ijwi rya amerika muri uyu mwanya cyane cyane urwaruka mu byerekeranye no kwitegurira ejo heza hazaza
Eh, murakoze kandi Eh, nagomba mpamagarire urwaruka eh, kwitegurira kwite- kwitegurira akazoza keza Eh, na cyane cyane ko ari bo ejo eh, bagifise iminsi i- yo kubaho bari bo bazohava bakabazwa eh, n'iby'igihugu cyacu cyiza Eh, eh, nka- nkongera nkasaba urwaruka yuko rwokwegerana kugira ngo eh, ruze ruraburana ko inyifato nziza twoshyira imbere eh, kugira ngo tuzoheze eh, duheshe iteka igihugu cyacu mu makungu Eh, mm, sinoheza kandi eh, ntateye akamo urwaruka rw'abaskuti Eh, abaskuti ubu tugeze ku bitigiri bishimishije eh, eh, by'abaskuti bageze eh, mu bihumbi mirongo ine na bitanu eh, n'amajana umunani na mirongo itatu na batanu eh, bikaba ari ibiharuro biguma bihinduka akaba ata kindi batugomwe eh, ababyeyi baduha abana kubera ko bazi yuko tuba tubasahiriza mu mu ndero y'urwo rwaruka n'abandi rero eh, batariyumvira kuza mu ishyirahamwe ry'abaskuti reka mbere n'abatoza mu ishyirahamwe ry'abaskuti Mm.
bahurumbira amashyirahamwe ah, asanzwe ah, ahimiriza urwaruka Bi- eh, mu bintu Bi- biruteza imbere atari birusubiza inyuma Mm, reka noneho amasegonda dusigaranye nayo nyahe eh, donatien nibogora nawe hatanga inama muri make cyane
yego murakoze yewe icyo ntuhanura ugwaruka ubwa mbere ntuhanura ugwaruka iyo hageze amatora ugwaruka rwose rwongere rutore Mhm.
kandi ugwaruka rutora Eh, rutora imigambi atari abantu Eh.
imigambi myiza Imi- izoruteza imbere eh, imigambi myiza izaruteza imbere izategura ejo heza h'uburundi n'abarundi bose ndabashimiye cyane rero kuba mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimiye namwe mwese abaduhamagaye n'abatanze inama n'ibitekerezo mugire ibihe byiza